iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika mwaramutse neza inshuti mwese muduteze amatwi ubu ijwi ry'amerika ritangiye ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda abaduteze amatwi mwe mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi ry'amerika mugikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe nanjye edi rwema nijye uyoboye ibiganiro by'iki gitondo uyu munsi ni ku wa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira gitegurirwa mu burundi naho guhera isaa kumi n'ebyiri twabateganirije umuziki tubaye tubararitse dutangire ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo
urakoze di mwaramutse mwese abateze amatwi radiyo ijwi rya amerika aho muherereye hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho ishyirahamwe rijejwe gutanga umuyaga nkuba ryatangaje ko rishobora kugabanya cyane umuyaga nkuba risanzwe rihingura bivuye ko amazi ya Fleuve Congo yagabanutse cyane muri kino gihe Medal Kitakani umuyobozi w'iryo shirahamwe yatangaje ko igabanuka ry'ayo mazi rizotuma abahagarika amamashini asanzwe ahingura umuyaga nkuba mwamenya ko igihugu cya Congo gisanzwe kiri mu bihugu bifise ingorane z'ubugaragwa muri kino gihe ishyirahamwe rijejwe gutanga umuyaga nkuba ryatangaje ko ayo mazi yagabanutse ku rugero rw'imyaka ijana ya kahise ibyo ngo bikazogira ingaruka zikomeye ku butunzi bw'igihugu na cyane cyane ku mashyirahamwe asanzwe akoresha umuyaga nkuba uturutse muri ayo mazi muri etiyopiya inyuma y'amezi atanu arenga leta itangaje ko igihugu cinjiye mu bihe bidasanzwe mu ntumbero yo gutorera umuti intureka z'urutavana ko zari zimaze iminsi nta kiratangazwa gushika ubu ko ibyo bihe bitegekanya guhindurwa ni mu gihe leta yataye mu mvuta abantu baharugwa mu bihumbi abandi barungikwa amakambi ameze nk'ay'igisirikare aho barangurira imyimenyerezo ikomeye abahoze bapfungiwe muri ayo makambi bamenyesha ko bahawe inyigisho nyinshi ku bijyanye n'ibwirizwa shingiro bavuga kandi ko badafise badafise uburenganzira bwo kubonana n'imiryango canke ababuranira abashika ku bihumbi mirongo ibiri baramaze kurekugwa nyamara abarongozi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi baracari muri ubwo busho abenshi mu bamaze gucibwa imanza bagirwa icyaha cy'iterabwoko nako icyaha cy'iterabwoba mu ntango z'iyindwi abanywanyi batari bake mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi baragirijwe na leta ko bashatse guhirika ubutegetsi babiri muri bo bakaba basanzwe baba hanze y'Igihugu ishyirahamwe riharanira hagati y'akazi na muntu Human Rights Watch ryariyamirije ibihe bidasanzwe byashyizweho na leta iryo shyirahamwe rikavuga ko hari akaryo leta ikoresha ko kubuza abantu gushikiza ibyiyumviro byabo no guhotera abatavuga rumwe n'ubutegetsi kuri wa gatanu leta zunze za amerika yirukanye umugwi w'abimukira bashika kuri mirongo itandatu n'umunani baturuka mu gihugu cya somaliya nur muhamed muhammud ari mu birukanywe yabwije ijwi amerika ko yaciye mu bihugu birenga cumi mu kiringo cy'amezi abiri kugira shike muri leta zunze za amerika yatangaje kandi ko yapfunzwe mu kiringo cy'amezi mirongo ibiri muri leta ya florida imbere y'uko arungikwa mu gihugu ciwe amenyesha ko banse kumuha ubuhungiro yari yasavye yamara ko atari umugizi wa nabi iri ribaye irigira kabiri leta zunze za amerika yirukana abimukira baturuka muri somaliya kuva perezida donald trump atanguye amabanga yo kuyobora igihugu tubutse ko somaliya kiri mu bihugu byegwa n'ingingo ya perezida trump ibuza kwinjira ku butaka bwa amerika abantu baturuka mu bihugu bitandatu bigizwe ahanini n'abayisilamu umuvugizi mu biro by'umukuru w'igihugu cya leta zunze za amerika sean spicer yatangaje ko perezida donald trump yatumiye mugenzi we wa palestina mahmud abbas ni mu gihe gushika ubu atawuzi intambwe ibiganiro hagati ya Palestina na Israeli bigeze ko ubwo butumire bwasohotse kuri uyu wa gatanu inyuma yaho abategetsi baganiriye ku telefone ku nshuro ya mbere kuva Perezida Trump atanguye amabanga yo kuyobora igihugu Spicer yemeje kuri uyu wa gatanu ubwo butumire yamara ntiyavuze ryari butekanijwe kuba tubibutse ko mu kwezi kwa kabiri Perezida Trump yabonanye n'umushikiranganje wa mbere wa Israeli aho yatangaje ko adashyigikiye umugambi wo gushyiraho amareta abiri nk'uko byamye bishyigikiwe n'abatwaye imbere yiwe ibyo biganiro bikaba byahagaze kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane inyuma yaho uwahora ari umushikiranganji wa departema ya Amerika John Kerry ageragereje guhura na bamwe bose ukwabo kuri uyu wa kabiri Nikki Haley aserukira Amerika muri ONU yarabonanye n'userukira Palestina muri ONU Riyad Mansour ku bwa Haley ngo abanyapalestina n'abanyisiraheli bategerezwa kwicarana bagatora umuti w'ibibazo bibahanze hagati yabo batarinze kurondera inyishu iva mu makungu perezida Vladimir Putin w'uburusiya yakiriye kuri wa gatanu mugenzi we wa turukiya Rajab Tayyip Erdogan ku mugwa mukuru w'uburusiya i Moscow perezida Putin yabwiye abamenyeshamakuru inyuma y'uwo mubonano ko bashoboye kuvugana ku bibazo bihanze isi muri kino gihe bahereye ku gihugu ca Siriya perezida Putin yatangaje ko aryohewe no kubona barashoboye gushika ku biganiro bikomeye ku nzego z'abayobozi mu gisirikare no mu wajejwe iperereza perezida Putin akavuga ko ivyo atawara vyiteze naye perezida Erdogan yatangaje ko kubijanye n'umutekano mu karere kiwe hakenewe gushira inguvu hamwe kugira batorere umuti ibibazo biri muri Siriya akavuga ko arico ko kuri ico yizeye imigenderanire iri hagati ya Turukiya n'Uburusiya mu byo abategetsi baganiriye harimwo kandi ibijyanye n'indege y'uburusiya yakorowe n'abasirikare ba turukiya mu kwezi kwa cumi na rimwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu inyuma y'aho perezida Erdogan asabiye imbabazi perezida Putin yavuze ko byose byababariwe mwamenya ko uwo mubonano wabaye inyuma y'umunsi umwe perezida Putin atunganije ikiganiro n'umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu ibinyamakuru bikavuga ko biboneka nk'uko perezida Putin yoba ariko arigarurira akarere k'abarabu yamara ababikurikiranira hafi bamenyesha ko naho iyo mibonano ikomeye atawovuga ko uburusiya bufise ijambo rikomeye muri ako karere
turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi muri aka kanya ijwi rya amerika i washington dc ubu reka tubareke mukurikira ikiganiro cy'ubuzima kira
kira kira kira kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishyikirizwa n'ijwi rya amerika
turabaramukije gwaruka namwebwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya amerika intumuko ivuye ku vy'amamashini asya ni intandaro y'ingwara z'uguhema nabi nka asima n'igituntu ibice mirongo ibiri ku ijana by'izo ngwara ku bakora umwuga wo gusya ziva ku ntumuko nk'uko bimenyeshwa n'igisata cita y'isuku n'umutekano w'abakozi chest co mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi mu gihugu c'ubufaransa vyongeye barabangamirwa n'ibicurane ivyo bituma baguma basamura bakagira n'ububabare mu muhogo nk'uko icyo gisata cesiti kibandanya kibimenyesha urwamo rw'imashini narwo ruraba inkwezi y'amarere iyo umuntu arumazemo umwanya muremure rutuma agira ingorane zijyanye no kumva byongeye ruratuma n'umuntu yumva asa n'uwurengewe akanatakaza gukurikirana neza ibyo ariko arakora nk'uko bimenyeshwa n'igisata kijejwe akazi mu gihugu cya leta zunze ubumwe za amerika united states department of labor muri rusangi abantu bagera ku miliyoni amajana atatu na mirongo itandatu bari bafise ingorane zijanye no kumva nk'uko oms vyerekana mu cegeranyo cayo co mu mwaka uheze amasanganya atandukanye arashikira abasyi mu gihe basamaye na cane cane bivuye ku buruhe aha twovuga nko gucika intoke mu gihe bariko barenyegeza ivyo bariko barasya rimwe na rimwe n'amaguru aracika bivanye n'uko imashini ikoze ku bafise imishatsi miremire imashini ishobora kuyica iyo umusyi ari ku gikorwa nk'uko bimenyeshwa n'ikigo citaho isuku n'umutekano w'abakozi secest co mu gihugu ca canada tumenyeshe kandi ko ubuzima bwose bw'umuntu bushobora kuhasigara ivyo bishika mu gihe imashini yagize isanganya igaturika nk'uko secest kibandanya kibimenyesha nk'uko muvyumva mu kiganiro cacu kira cuno munsi turabira hamwe ibijanye no kwikingira ingwara ziturutse ku mwuga wo gusya kuri mikro muri kumwe na Raisa Liliane Inamahoro mu kwinjira mu kiganiro nyezina umviriza ivyiyumviro vy'urwaruka rutandukanye rwo muri zone kinama iri muri komine ntahangwa kuri mikoro y'ijwi rya amerika rutubwira icokorwa kugira abakoresha insyo birinde ingwara ziturutse ku mwuga bakora ruganira na mugenzanje alain ive irankunda bogenda bakarondera amata ku bantu aboneka cyane cyane iminsi yose bakaza barayafunga iyo bahejeje ako kazi cyangwa iyo batangiye nk'abantu bakoresha bajya abantu bogerageza kubaha nk'amahera akwiye kubera banduriraho n'indwara nyinshi ntibakwiye kwambara inkofero yonyine bakwiye kugura masike ifuka umunwa bakabona gukora neza kugira ngo kumbure bishobore kugabanuka boza bariyubara bakajya kuza kwa muganga kwipimisha baraba indwara baba bakuye muri ibyo bintu bwa mbere honyine imbere y'uko bakora uwo mwuga bakabanza bakaronka umuntu abigisha ukuntu umwuga bawukora borondera burya buntu bashyira ku munwa kugira ngo biga bitumuka bize birabatumukira abakozi n'abakoresha bakwiye kwitwararika ivyambagwa bifasha mu kwikingira ingwara n'amasanganya aha twovuga kwambara amasarubeti inkofero hamwe n'amarori nk'uko bihanurwa n'ikigo citaho isuku n'umutekano ku kazi secest co mu gihugu ca canada abakoresha imashini basabwa kandi kugira isuku aho bakorera igihe bahejeje gukora canke imbere yo gukora nk'uko ico kigo secest kibandanya kibihanura ikindi bokwijukira kandi ni ukuja mu mashini hamwe kuko byotuma boroherwa nko mu kwivuza hamwe no guharanira uburenganzira bwabo nk'uko bihanurwa n'ibiro bigerwa akazi ku isi beyite byongeye boshyiraho n'amategeko yorohereza abakozi nk'uko beyite ibandanya ibihanura kugira twumve neza ibijyanye no kwikingira indwara ziturutse ku mwuga wo gusya tega amatwi nkuru mugenzanje ara ivira nkunda adutohoreza mu gisagara cya bujumbura
inkomuko yo mu nsyo iratera indwara zitandukanye ku bazikoresha aha twavuga nk'ibicurane igituntu nk'uko bamwe mu bo twaganiriye tubasanze muri zone kamenge iri muri komine ntahangwa yo mu gisagara ca bujumbura babitwiganiriye byongeye abakoresha insyo umushatsi n'ivyambagwa vyabo bihindurwa n'iyo ntumuko bitewe n'ivyo bariko barasya nk'ubududu ibigori amasaka n'ibindi nk'uko twavyiboneye ivyo kandi biratandukira abaje gukubisha ibyabo mu gihe bategereye kure izo nsyo uburuhe butavanako bw'abakora akazi ko gusya ahanini bufatiye ku kuguma bunama kenshi bayora ibikenewe gukubishwa kubw'ibyo felicien shimirimana umwe mu bakoresha insyo yamana amagara make aka kazi nako nako mu ruhu indwara uburyo yamfata urabona nk'uri kurahura kubera biba biri ko biratumuka urapfunga ipepo urekuye zose bitera byinjira indani byose abakoresha insyo bahembwa agashahara gato kari hagati y'ibihumbi cumi na bitanu na mirongo ibiri na bitanu buri kwezi ivyo bigatuma badashobora kubungabunga neza umubiri wabo kandi basanzwe bakoresha inguvu nyinshi muri ico gikorwa nk'uko renova ntakirutimana abitubwira ukwivuza biba ikibazo kitoroshe na cane cane ko arinda gutabaza inshuti n'abagenzi renova ntakirutimana umwe mu basanzwe akora akazi ko gusya aratuyagira uwo mwuga mbona ugoye hakomera iroguma ukora akawe kumusura ku isuku unagwaye ushugurana n'umugenzi numva aka kazi ntikoroshe basi abaca impande y'izo nsyo barengana banyaruka bakirinda kandi no kuzegera nyifato mweniyo yibonekeza bivuye ko batinya intumuko y'ifu ko yobaja ko na cane cane ku vyambagwa vyabo ikindi tutokwibagira ni urwamo rw'izo nsyo rutuma bumva ko amatwi yabo ameze nk'ayazivye nk'uko inkuru dukura mu bantu batandukanye begereye izo nsyo zivuga vyongeye n'abantu ubwabo baje gukubisha baririnda kuguma hafi y'insyo mu gihe batarashikirwa kugira ngo amagara yabo ntasinzikare christine gahimbare twasanze yaje gukubisha ubududu aritanga ko akarorero
ziratomuka ugasanga zakononye ku mubiri ugasanga ziratera ingwara tumenyeshe ko insyo nyinshi usanga zegereye imihana y'ahaba abantu inkurikizi ku magara yabo ni ukudasinzira neza no kwama bagwara ingwara zifatiye ku bicurane nk'uko tubibwirwa na claudine kamikazi aba muri quartier kavumu ya zone kamenge icobaye ciza ni uko izo nsyo zoshigwa kure y'abantu ivyo vyoheza bigafasha imiryango kuruhuka no kutaziba amatwi bivuye ku nduru z'izo nsyo nk'uko uyo mukenyezi abandanya atera akamo dutege amatwi claudine kamikazi eee saa sita ntidutora agatiro kuko ruguma ruhinda cane insyo ntizari zikwiriye kuja mu mihana y'abantu bari bakwiriye kuzirondera ikibanza ukwazo impande y'isoko mugabo kure yaho ukudatomokegwa ku mategeko agenga ako kazi niyo mvo nyamukuru ituma ingingo zibereye zidafatwa mu bijanye n'insyo naho biri uko abegereye izo nsyo batumigwa kubimenyesha intwaro mu gihe babonye neza ko zibangamiye amagara yabo godelive biruhiye umunyamabanga wa zone kamenge atera ako kamo kuko amategeko agenga ako kazi ko gusya atarabanyura bikwiye ivyo vyoca mu kwitura abatwara amakartier kuko aribo bama hafi y'abanyagihugu mu kibano godelive biruhiye umunyamabanga wa zone kamenge avuga ati korwa mu makartier itegeko ryo bari hari twebwe kenshi nta banyagihugu baza kutwitura iyo myidogo tuyumve kumbure baba bitura nk'ababarongoye hasi fate nk'abashefu dukartsi nabo barafise ukuntu baca babatunganiriza twebwe ntibaraza ngo batwiture kenshi usanga izo mure zegereye inzu abantu babamwo ugasanga rero nk'ibyo bintu n'ibintu bitajyanye nyine ko byobana imyidogo ye ntibura ku munyagihugu ukugira intonde no gufata ingingo zo guhagarika insyo cyangwa ibikorwa byose byonona amagara y'abantu bibera ahegereye abantu ni akamu gategwa ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida
amareta n'amashyirahamwe yigenga yogira uruhara kugira boroherwe mu kazi amareta yoshyiraho amategeko agenga ikoresha ry'amamashini kandi ikanakurikirana ishyirwa mu ngiro ryayo nk'uko bihanurwa n'ishyirahamwe rigejwe akazi ku isi oyit muri iyo ntumbero hohagarikwa ikoreshwa ry'amamashini yose n'amahinguriro bikora bidaciye mu mategeko ibyo byoheza bikagabanya inkurikizi mbi ku magara y'abakozi nk'uko oyit ibandanya ibihanura amashyirahamwe yigenga nayo yofasha amareta mu gukurikiranira hafi ibijyanye n'igisata cyo gukoresha amamashini kugira abagikoreramwo bakore borohewe kugira twumve neza ibijyanye no kwikingira indwara ziturutse ku mwuga wo gusya tega amatwi ikiyago twagiranye na muganga leonard bivahagumye icegera cy'urongo ibitaro byitiriwe umwami kaled akaba n'umuhinga yanonosoye ibijyanye no kuvura indwara zifatira ku mutwe no mu muhogo aganira na mugenzi wacu alain ive irankunda muganga leonard bivahagumye ndabaramukije ndabaramukije nanjye ibihimba bikarigwa n'intumuko iva mu nsyo byo bari bihega muganga rero biratera ingorane ku bihimba byo ku mutwe ariko muri rusange ibihimba by'ihemero byaba bitumbereye aha ku mutwe no mu izosi byaba no kubandanya mu mahaha abaca hafi y'izo nsyo canke ababa hafi yazo barabangamiwe nabone hariho abahaca bagiye gusyesha gusa kumbure ivyo biba ivy'umwanya mutoyi hariho nka polisiyo bita ko ari egu ariko haba n'abandi babibamwo kubera bama bikoreramwo nico twokwita pollution chronique mu bama bahema ivyo igihe nka cyose ivyo rero biraheza bikabatera ingorane e, mu bihimba vyo mu ihemero biri ngaha ku mutwe koko no mu tundi dusaho turi ngaha mu ruhangwe utwo bita amasinus ariko no kubandanya mu bice vy'ihemero aho twita mu mahaha none abantu bikingire gute abantu bategereza kwikingira ivyo bintu vyose vyozana ingorane z'amagara bivuye kuri ako kazi ninaco gituma rero umuntu ahema ivyo bintu igihe adafashe ico tokwita uburyo uburyo bwo kwikingira ngo agabe kugira ngo akore ako kazi yikingiye kubera ariyo ngorane ashobora kugira ingorane atereza kuyigira nyine hari icyo za kera zavugana cyane hoho ingorane zatera atari ivyo vyihemero mu kirundi tukavuga ko ari mu rwamo rwinshi yatereza gukingira n'amatwi kuko byashobora gutuma atumva ubu hariho insyo novuga izi bita electrique zivuga buke buke umuntu yokwikingira ivyo vyo guhema novuga yuko yokwambara bijya bita mask bokwita nk'akayungiro kugira harengane mwe mu nziza gusa muganga harabanywa n'inzoga canke amata bazi ko bariko barikingira umuco wubaha n'uyuhe birababaje biteye igongwe ico nobivuga ko nuko atari ivyo kubera unyoye inzoga kiretse yuko atari n'ikintu abantu basanze bahanura kwa muganga ntaco vyokingira amata no kuri umuntu yanyoye nta kintu akingira mu bihimba vy'ihemero ku bintu umuntu aba yahemye kubera ivyahema si biba vyinjiye mu- mu nzira y'injya no kwita tube digestive ariko biba vyagiye mu bihimba vy'ihemero ntaco amata aja gukingiramo kuko ashobora kuhandura ingorane zo kutumva ni ukuvuga yuko kumva bigabanuka mu ntumbero yo gukingira amagara y'abantu muri rusangi abajejwe intwaro bokora iki nk'ingingo bafata zoba zihe ni ugukurikiza amategeko bakaraba yuko ibintu byose bikwije amategeko ivyo bintu vy'insyo bihinda cane ntibitegereza kuja mu nzu aho abantu baba vyotegereza kuja mu kibanza cavyo bitaba vyononera mu kibano bitumbera ubikoresha gusa nawe akaba akingiwe ndabakengurukiye ndabakengurukiye namwe ko uri ivyo bibazo mwambajije
arakoze ara ivira nkunda kuri ico kiyaga dushikirije turuhuke mu kumviriza indirimbo inshuti n'amagara iduhamagarira kwitaho amagara yacu twibutse bariko baratwumviriza ku ikiganiro arikira cijwi rya amerika kuri mikro muri kumwe na raisa lilian inamahoro uno munsi turiko tuyaga ku bijanye no kwikingira ingwara ziturutse ku mwuga wo gusya gwaruka gume hafi y'amaradiyo yanyu uyu ni wa mwanya mwiza wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga anita munyana uyo nawe akaba ari hano muri studio tugeze mu gace mbaza ndakwishura mbaza ndakwishura
ku bakoresha zirya mashini zisya kumbure abazikoresha usanga zihinda cane nagomba kubaza muganga ko kumbure kajya gahindo cane ko umenga karanyiganza n'isi ko koshobora gutera izindi ngorane na cane cane mu gihe umuntu ushobora gusanga hariho ingwara nyinshi nk'ama hypertension canke imitima n'ibindi n'ibindi neza cane zirya syo zihinda cane gose zishobora gusinzikaza amagara y'abajya bariko barazikoresha eka n'abagiye usanga bari iruhande mbaza ndakwishura
izindi ngwara bogwara bi- zituruka kwa kujya kwirya ntumo yinjira mu mahaha kuko barashobora kuhandurira ingwara zica mu mahaha nk'uko bivuze za mbere nka asama hama ingwara y'umusonga mbere ugasanga birashitse n'uko agwaragurika ntiyivuze canke hakavyukamo n'ikindi aha akahakuramo kanseri yo mu mahaha mbaza ndakwishura
kuri bajya abantu bakoresha mure ko hariho imfungurwa nka muganga yotubwira bashobora gufata kugira ngo zibakingire niziya mfungurwa zose umuntu wese akeneye mu mubiri zibereye ku magara meza y'abantu aho twovuga imfungurwa ntangamubiri sanganyangaburo na ntanganguvu agafungura gatatu ku munsi nk'uko bitegerezwa nta nkeka y'uko agumana amagara meza na cane cane akurikije n'impanuro bamuhaye kugira yikingire intumuko zivuye muri ayo mamashini
gwaruka n'ubu nyene muganga anita munyana arashishikara kubaha insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
abantu bakoresha ijya mashine mure ku buryo ifise umuhindo mwinshi mbe nta ngaruka mbi bishobora kumukwegera mu mutwe ivyo vyo vyo ntivyobura ko murumva yuko ruguma ruhinda ruhinda mbere ugasanga no ku mugoroba ntashoboye kuruhuka kuko guma vyibuka ugasanga biramutumye adasinzira neza eka n'umucoko wo kubikoresha ugiyemo vyose bituma umuntu ataruhuka neza ugasanga biramusindikarije vy'ukuri amagara yiwe mbaza ndakwishura
dukunda gukoresha bijya bintu bita ngo amasekuro ko twobandanya dukoresha amasekuro canke impanuro yoduha muri nyamukuru nico nayimfise barya bakoresha za mashini zikomeye z'insyo eh, nibo bakarigwa cane gose n'indwara zitandukanye kuko bazikoresha umwanya munini kandi bagakora urugero rw'ivyo bariko barakoresha basya ni vyinshi cane gose ariko urusyo rusanzwe ujya umuntu arukoresha urazi ko bisaba inguvu ntaworenza amasaha abiri ariko ararukoresha kuko uba wamaze gucoka cane mbaza ndakwishura
nta zindi ndwara bashobora kurwara turetse igituntu igituntu siyo ngwara yonyene abantu bakoresha za nsyo z'ikizungu bagwara ni ingwara zose zifatira mu mahaha eka no mu mazuru ashobora kwandura buri mwanya kuko atikingiriye bikwiriye mbaza ndakwishura
icyokorwa kugira ngo abo bantu bakoresha ayo mamashini bashobore kugira amagara meza ikintu ca mbere ni kuraba bwa mbere amasaha babikoresha ico nico gikuru hama ubwa kabiri bagaheza bakaruhuka bagafungura neza kugira amagara yabo aguma ameze neza kandi ntibasinzikane
ikiganiro nikira cijwi rya amerika n'ubu nyene muganga anita arabandanya kwishura ibibazo ugwarukana umushikiriza tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
ko muganga yoshobora kutubwira nawe zini ndinganizo canke se ubundi buryo bajya abantu bakoresha zirya mashini bashobora kwikingira inyifato ibereye kuri bajya bakoresha amamashini asya nuko bokwikingira kuko hari utuntu twagenewe kingira amazuru n'umunwa ku bantu bakoresha ibintu bitumuka kugira ntibahandurire indwara zitandukanye rero ni byiza yuko nabo nyene boheza bagahimirizwa kugira bamenye akamaro ka no guheza kudukoresha neza mbaza ndakwishura
mfise ikibazo ku byerekeye iyo mashine yitwa mure yuko bishobora gushika ikaba ingese hama natwe tugiye guhuza ubududu iyo ngese ugaca usanga iragiye mu bufu dufungura yuko natwe bitodutera ingaruka mbi ntawe wo kwemeza ijana ku ijana yuko ingese zidashobora kuhaba ico rero mwamenya nuko ubushikiranganji bwitaho amagara y'abantu bakwiye kugira uko bashoboye kose bagaca mu bizango zitandukanye aho hari izo nsyo z'ikizungu bagasuzuma ko ikintu cose kwekorwa nk'uko gitegerezwa izo zagize ingese bakazihagarika vuba na vuba mbaza ndakwishura
mu gihe abo bantu bakora ako kazi ko gusya uburyojo canke ibindi bintu bitumuka nk'igihe bogaheba nta kuntu bobaha ahantu bokorera kugira babandanye babaho kuko turabona bagakora bagakora kugira barabe ukuntu bobaho urugero rw'abantu badafise akazi rugenda rurongerekana mu gihugu ivyo byose byoba umugambi wa leta bagira amamashini akomeye meza
urakoze muganga anita munyana kuri izo nyishu y'urwaruka n'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo katubwira ko inshuti ari amagara duhe ijambo abanywanyi bacu umunywanyi yatwandikiye abaza ati mbe hajya umwana acira inkonda hariho umuti ubivura muganga munyana twishurire uyu munywanyi gushika ubu nta muti uhari kuko birashika aho abana usanga nivyo baracira inkonda zisanzwe n'abandi usanga naho yakuze yarengeye ya myaka gucira inkonda ashishikara azicira bisabwa yuko ubona n'umuganga cane cane b'abaganga bitaho abana kandi no kumenya yuko gucira inkonda ku bana ari ibintu bisanzwe
turashimiye umunywanyi wacu twizera ko inyishu ahawe na muganga anita munyana zigize ico zibafashije nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho ugwaruka rutanga insiguro ku myibutsa ya ba sokuru w'uno munsi uvuga uti utazi akaraye arazi ifu bikubwiye iki baba bashatse kuvuga ko umuntu atokonona ibyiwe byose atazi ikintu kizobejo bikubwiye iki
iyo bavuga ati utazi akaraye arazi ifu nk'iyo umuntu ariko arakuragiza mu zabukuru aca no kumenya yoba ari hafi yo gupfa usanga azagurisha ivyo byose ngo apfa bimaze ariko ugaca usanga muri ico gihe urupfu ntirumujanye ngo usanga araramvye bikubwiye iki
je ndibaza yuko hari nk'umuntu usanga afite nk'akazi ugasanga nk'uno munsi afite akazi agenda gukora agaca avuga ati amahera yose narose turayarya tuyamare atazi yuko ejo ha- hazoza azosubira kukaronka bikubwiye iki
nk'akarorero umuntu iyo yimbuye iby'imbogo arashobora kuba yibaza ati uwu mwaka ko nimbuye byinshi reka ndabisesagure mu wundi mwaka nzosura kwimbura ibindi aba akwiye kubikoresha neza kugira ngo bizomufashe n'ikindi gihe arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye ku bijyanye no kwikingira indwara ziturutse ku mwuga wo gusya nshimiye ara ivirankunda yafashije gutororokanya amajwi mu gisagara cya bujumbura nasize inyuma diane ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya amerika mufise icyo muterera cyangwa mubaza ku byerekeye ikiganiro kira twandikire ku buhinga ngurukana bumenyi kuri burundi voa arobase gmail akaburungu com canke murundi ku butumwa bugufi kuri mirongo itandatu n'umunani mirongo itatu na rimwe mirongo icenda n'imwe mirongo itanu n'imwe canke kandi kuri mirongo itandatu n'umunani mirongo ibiri na zitatu mirongo umunani mirongo irindwi n'imwe kuri mikro mwari kumwe na kayisa liliane inamahoro yari umunezero kuri jewe kubashikiriza kino kiganiro naho ubutaha turabashimiye bagenzi bacu bo mu burundi batugejejeho ikiganiro kira mu masegonda make isa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi saha